mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na jewe diane nininahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana mwaramutse diane tuyahere muyavugwa muri kongo perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix cisekedi ejo ku munsi w'imana yarahaye uburenganzira inteko zidasanzwe za leta z'ubumwe za amerika mu kurwanya iterabwoba kuzofasha abasirikare ba kongo kurwanya intagondwa z'umuhari witwaje ibirwanisho adf ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu umuhari adf wo amerika yise uw'iterabwoba uzwi nk'umuhari wasasitse inganda mu buseruko bwa kongo izo nteko za amerika zizoha inguvu igisirikare cya kongo gisanzwe kiriko kirahangana na adf mu mashamba cimeza ya virunga na garamba nk'uko itangazo ryo mu biro kwa perezida ribivuga igikorwa cabo kizomara indwi zitari nke nk'uko ambasaderi wa amerika ikinshasa mike hammer yabivuze mu makungu muri afghanistan perezida wa afghanistan ashraf ghani yavuze ko yahunze igihugu ejo ku munsi w'imana kugira akinge ntihaseseke amaraso mu gihe abatalibani binjiye ku murwa mukuru kabul amakuru yavuye mu bategetsi batatu bakuru b'abatalibani yahawe itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa yavuze ko abatalibani bigaruriye ikirimba cy'umukuru w'igihugu kandi batunganije n'inama y'umutekano ku murwa mukuru ashraf ghani yavuze ko iyo aguma mu gihugu igisagara cyari gusamburwa perezida ghani ntiyavuze aho yahungiye ariko ibimesha amakuru muri afghanistan byikeka ko yagiye mu gihugu kibanyi cya tajikistani mu gihe abatalibani batangaza iyo ntsinzi yabo abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika bavuze ko inteko za amerika arizo zikigenzura ikibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i kabul cyitiriwe hamid karzai amerika ivuga ko ikigenzura kandi na ambasade yayo y'i kabul umutegetsi wo muri ambasade ya amerika yaremereye ijwi rya amerika ko abakozi ba ambasade bashizwe mu kibanza gitekanye kiri ku kibuga cy'indege mu kurindira ko bakugwa muri afghanistan umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken ejo ku munsi w'imana yavuze ko umutekano w'abakozi ba amerika hamwe n'abenegihugu ba afghanistan babafashije arico gikorwa ciwe ca mbere ariko yaramiriye kure abanegura amerika ko itari yiteguriye ko igisirikare cya afghanistan cyari komoka kigahunga
washington ijwi rya amerika tugaruke ku mugabane wa afurika umunyapolitiki amaze igihe kirekire aharanira ubutegetsi muri zambia hakiende hichilema asa n'uwuza imbere mu majwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi wa kane arusha perezida edgar lungu amajwi arenga imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nk'uko ibiharuro by'imfatakibanza byashyikirijwe n'umugwi ujejwe amatora muri zambia byabyerekanye utsinda aya matora abwirizwa kurenza ibice mirongo itanu ku ijana by'abatoye kugira ntibinjire mu gice cya kabiri mu gihe abandi bakandida cumi na batandatu bari muri iryo higanwa bamaze kwemera ko batsinzwe ndetse bakanakeza hicirema perezida edgar lungu we yavuze ko ashobora kutazokwemera ko yatsinzwe muri afurika kandi abantu bashiki ibihumbi icumi bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana barahungiye muri cade bavuye mu buraruko bwa kamerune muri iyi ndwi irangiye ni nyuma y'itana mu mitwe ryabaye hagati y'aborozi hamwe n'abarobyi nk'uko byavuzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ejo ku munsi w'imana abantu cumi na babiri barishwe abandi barenga mirongo ibiri barakomereka muri izo ntureka zatanguye ku munsi wa kabiri mu ntara yo mu buraruko iri hagati y'uburengero bwa nigeria
aloise bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu gice cya kabiri cano makuru yacu agiye gushimikira kuyagezeho mu karere k'ibiyaga bigari perezida wa uganda yoweri kaguta Yoweri Museveni atera ivyatsi ico yita ibikorwa bihonyanga agateka kazina muntu yemeza ko bikorwa n'abajejwe gucungera umutekano w'ico gihugu This was the main reason why the NRM went to the bush. Nobody should be in the uniform of the country if he does not respect the people of Uganda.
aha muri make perezida wa yoweri kaguta museveni avuga ko bimwe mu bibazo byabatwaye mu ishamba na bagenzi biwe mu myaka za mirongo umunani byarimo iby'agateka kazina muntu agasanga atawujejwe umutekano yari akwiriye kubikora iyo nkuru iri mu zo turambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nahenda biciye ku masonga nkitangura perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yaraye ateye ivyatsi ibikorwa yavuze ko bihonyanga agateka kazina muntu bigakorwa n'abajejwe umutekano museveni yumvikanisha ko ivyo bikorwa bicafuza isura y'igihugu avuga ko ari nziza inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu ignatius bahizi ari kampala muri uganda perezida museveni yatangiye kuvuga asa nk'ushavujwe n'ibikorwa by'abashinzwe umutekano by'ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu avuga ko we na bagenzi be icyabajanye mu ishyamba muri za mirongo umunani kurwanya ubutegetsi bw'icyo gihe ari uko butubahirizaga uburenganzira bwa kiremwamuntu biti akaba ari nta musirikare n'umwe muri uganda ukwiye kurenga ku mahame yo kubahiriza ubu burenganzira mutekuje mukubita abantu ntimunakubite n'inkozi z'ibibi nta muntu n'umwe mwemerewe gukubita abakoze amakosa bagomba guhanwa n'ubutabera nta mpamvu n'imwe umunyayuganda agomba kwicwa keretse umwikiye ku rugamba kurwanya cyangwa bitegetswe n'ubucamanza ifungwa ry'abantu kumara igihe kirekire batagejejwe imbere y'ubucamanza nabyo birabujijwe ikindi ni ugusubiza abanyamahanga mu bihugu byabo batagejejwe imbere y'ubutabera ibyo ntibizongere kubaho kuko bituma uburenganzira bwabo bukandamizwa kandi bigatera ingaruka mbi ku gihugu museveni yavuze ko niyo abantu baba bakosheje bakwiye gufatwa neza kugira ngo ubutabera aba ari bo bubihanira yamagana n'ibikorwa by'iyicarubozo bikorerwa imfungwa kuzikuramo amakuru mbere y'uko zishyikirizwa ubutabera bituma abacamanza nabo bazirekura kuko ubutabera butemera ibimenyetso byafashwe hakoreshejwe ingufu ati ibyo bikorwa byose bitokoza isura nziza y'igihugu Our human rights record is incomparable to any In the world. No killing your prisoners.
Ati nta handi ku isi bubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu nka hano hano ntabwo twica abantu bafunze nta nubwo twica abaduhakanye ntabwo twemera na gato politike yo kwica abo mutavuga rumwe nabo kuko kubica biba bisobanuye ko bakurusha ibitekerezo rero ukabica kugira ngo ubikize aho uba witeje abanzi ubwo se umuryango w'uwo muntu inshuti ze n'abamuyoboka ubabwira iki kwica butavuga rumwe nabo ni igikorwa cy'ubuswa no kutizera politike yawe nyamara ariko abasesengura ibya politike mu gihugu bavuga ko amagambo ya perezida museveni yari ntacyo agamije guhindura mu bijanye no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu kuko iyo abashinzwe umutekano bamaze gukora ibyo bikorwa anari bubashimagiza ko bakoze akazi keza nk'uko bwana bernard sabiti yabitangarije ijwi rya amerika ubutegetsi bwa, bwa perezida museveni ni ubutegetsi bw'ingufu ariko uh, ubwo butegetsi bumaze gusakara muri afurika aho abategetsi bategekesha ingufu ariko badashaka kwereka isi ko ari abategetsi babi noneho rero bakaguma babaransinga mbega uh, izo ngufu hamwe no kwishyira ukizana noneho rero nk'iyo abayoboke babo nangwa se nk'igisirikare nangwa igipolisi cyabo kigize irayini kirenga bikunze kwerekana uh, uruhande rubi rw'aba bategetsi ibyo rero bakaba badakunze kubishaka so nze nibwira ko impamvu perezida museveni ari kwamagirira abasirikare be ngo kanya ahubwo ngira ngo ni nko kubikira akajisho mbega ngo mwe kuja mubikora ngo murenze urugero rero ngo mwereke isi yuko ibingibi ari byo bikorwa birangaha naho ubundi witegereje imyifatire ya perezida museveni yashize yahoze ashigikira ibikorwa by'abasirikare be imiryango mpuzamahanga hamwe n'iy'imbere mu gihugu bimaze gukora amaraporo atandukanye ku kibazo cy'ihungabana ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihugu kandi imwe muri iyo miryango ikaba ivuga ko irimo gutegura ibirego bijyanye n'ihunyura ry'ubwo burenganzira bizashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu bihe bizaza nibutse ko leta zunze ubumwe za amerika zafatiye ibihano bamwe mu banyapolitike bakomeye muri iki gihugu hamwe n'abashinzwe umutekano byo kutaja muri icyo gihugu kubera uruhare bagize mu ikandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu mvururu zabaye mu matora aherutse muri iki gihugu perezida museveni yavuze ko igipolisi kirimo gutegura raporo y'ibyabaye muri ayo matora kandi iyo raporo irangiye izashyirwa ku mugaragaro iri jambo ry'umukuru w'igihugu ribaye mu gihe ari ukwinubira kwinshi kujanye no gukandamiza uburenganzira bw'abanyagihugu bikozwe n'inzego zishinzwe umutekano kandi abakuru b'amadini abatavuga rumwe na leta hamwe n'impirimbanyi akaba basaba leta kurekura abo bita imfungwa za politike imvururu zaranze amatora mu gihugu yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka zabayemo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ririmo kwica gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo gufungwa hamwe no kuburirwa irengero cyane cyane ku bayoboke b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ukurikije amashyirahamwe y'imbere mu gihugu n'ayo hanze agenzura uburenganzira bwa kiremwamuntu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda Ignatius Bahizi urakoze tuve muri Uganda tuja mu Rwanda aho ingabo z'ico gihugu zivuga ko ziteguriye guhangana n'abashigikiye intagondwa zitirira idini rya Islam igihe cose bobagaba ko ibitero mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda atugire ku muriri w'ino nkuru ubuvugizi bw'ingabo z'u rwanda buvuga ko abashyigikiye umutwe wiyita leta ya kisilamu bibasiye u rwanda mu butumwa bashyize ku mbuga mpuzambaga za interinete muri ubwo butumwa uwo mutwe waba waratunze agatoki u rwanda mu kinyamakuru cyawo gisohoka buri cyumweru mu rwego rwo kwamagana muri rusange ingamba z'ibihugu bya afurika mu byaba byaribanzweho n'ibihugu byahagurukiye guhangana n'umutwe uvuga ko urwana intambara ntagatifu ya jihadi mu gihugu cya mozambique ni nyuma yaho ingabo z'u rwanda zifatanije n'iza mozambique baherutse gutangaza ko bisubije umujyi wa masimbao da praya mu ntara ya gabo deligado mu majyaruguru y'igihugu umuvugizi w'ingabo z'u rwanda koroneli rwivanga avugana n'ijwi rya amerika yabanje gutangaza ko inyandiko z'uwo mutwe bazibonye ariko nta mpungenge bibateye nk'igihugu twabonye ariko twavuze ko twiteguye guhangana n'icyo kibazo igihe cyose twaba turimo kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'uw'abaturage nta mpungenge dufite rwose nta mpungenge mufite ko iyi mitwe ijya yibasira ibihugu bimwe na bimwe abaturage bagateshwa umutwe ko mu gihe wenda bashobora kugira uburakari bakaba baza mu rwanda mu bikorwa bimwe na bimwe by'urugomo nta mpungenge mufite ko byagira ingaruka ku baturage b'u rwanda turiteguye kandi tuzahora twiteguye kurinda umutekano w'igihugu n'abaturage bose so ndumva iki kibazo rwose atari atari ikibazo kuri twe bumwe mu butumwa uyu mutwe wiyita ko ugendera ku mahame ya leta ya kisilamu ugaragaza buvuga ngo yemwe bakirisitu b'u rwanda ibikorwa by'urugomo byanyu ku bayisilamu b'inzirakarengane nibyo bituma abayisilamu babarwanya umuryango w'abayisilamu mu rwanda wamaganye izi mvugo z'uko abayisilamu bo mu rwanda baba bibasiwe n'abakirisitu nk'uko shehe mbarushimana suleimani umujyanama wa mufti w'u rwanda yabisobanuriye ijwi rya amerika bariya ntabwo ari umutwe wa kisilamu ahubwo barabyitirira bari ku murongo utari uw'isilamu kuko isilamu ntabwo iteganya jihadi muri buriya buryo babikoramo twebwe ndetse turanavuga ngo bariya ni abanzi b'ubuyisilamu ibyo bakora binyuranyije kure cyane n'amahame y'isilamu igenderaho unagendeye no ku izina ubwari rya isilamu ukanagenda no ku mahame agenga intambara ntagatifu cyangwa se intambara za jihadi uko byabagaho kera ku gihe cy'inuma hanyuma icya kabiri tukavuga ngo kuriya kugaya ingabo z'u rwanda ibikorwa byiza zakoze muri mozambique noneho bagatangira kuvuga yuko rwakoze nabi ndetse bakanavuga n'amagambo nk'ariya yo kuvuga ngo ngo habayeho kwica abayisilamu ngo mu gihe cya jenoside ngo abahutu bishe abayisilamu ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri barimo barajijisha bagira ngo bangize ibitekerezo by'urubyiruko rw'abayisilamu bababeshya yuko bo bari kuri jihadi none ngo abayisilamu bakaba bishwe hariya ngo cyangwa se hakaba hari n'ahandi bishwe mu by'ukuri rero icyo nicyo twavuga ngo ntabwo ari ibyo kwemerwa urubyiruko rwose rw'umuyisilamu rugomba gusobanukirwa ko bariya abantu baharanira inyungu zabo bakaba ari umutwe nk'indi mitwe yose ibiharanira kugera ku butegetsi cyangwa se iharanira inyungu zindi zabo bwite hari hashize imyaka isaga ine mu rwanda habaye urubanza rw'abaregwa n'ubushinjacyaha icyaha cy'iterabwoba gishingiye ku myumvire y'idini ya isilamu icyo gihe abantu mirongo ine n'umwe b'abayisilamu nibo batangiye kuburanishwa bamwe baza kugirwa bere abandi barakatirwa umujyanama wa mufti w'u rwanda shehe sureyimani barushimana yemera ko hari urubyiruko rw'abayisilamu mu rwanda rwari rwatangiye gukurikirana inyigisho z'iyi mitwe ariko ko bakomeje kubaha inyigisho zibakura mu mucyo yise ubuyobe twakoze ibishoboka kugira ngo twigishe abantu imyumvire nk'iyi ikava mu mitekerereze y'urubyiruko rwari rwaramaze kujya rubivana ku mbuga nkoranyambaga bakabura ibisobanuro bitari byo hanyuma bagashukwa nabyo hanyuma imitekerereze yabo ikagenda igana mu myumvire y'ubutagondwa twabyigishije cyane ntabwo twavuga ko imyumvire ubu yarangiye kubakika neza byarangiye ariko mu by'ukuri babonaga ko bitagifite umwanya ariko nta n'ubwo twahagaze n'ubu turacyakomeza kwigisha inyigisho zitandukanye no ku bayisilamu n'urubyiruko muri rusange kugira ngo dukomeze dukumire ubu ngubu n'ikindi kiba kije biba ari byiza yuko tukivuga kugira ngo babimenye ko urugero rw'umutwe nk'uriya uri muri mozambique ni urugero rw'umutwe nka ya yindi twagiye tuvuga iri hirya no hino iyitiriwe uwisilamu ntabwo urubyiruko rukwiye gushukwa nayo hari abakurikirana hafi imikorere y'iyi mitwe ivuga ko igendera ku mahame y'idini ya isilamu batashatse ko amazina yabo ashyirwa hanze babwira ijwi rya amerika ko n'ubwo ingabo z'u rwanda zatabaye abaturage bo muri mozambique bari baratatanijwe n'iyi mitwe ariko bafite ubwoba ko iyi mitwe ishobora kuba yakwihimura ku rwanda ikaza kubuza abanyarwanda umutekano gusa ingabo z'u rwanda zitangaza ko ziteguye kurwanya uwagerageza kuza kubuza abaturage b'u rwanda umutekano Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
muri isanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndundi ngo mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi ry'amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho ijya n'ino ku isi mu gihugu cy'u Burundi kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu gushika ku ya mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi kwa munani hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe ry'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu n'ihanishwa ryiswe made in burundi rikazobera i bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere ariko yamara rugasaba leta gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mvamakungu reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya bitanu kw'ijana ku mwaka ku mwaka mu butunzi bw'igihugu Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije n'aho batanguriye gukorera hamwe abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi made in Burundi ry'iminsi itatu rizoba mu mpera z'uku kwezi k'umunani kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu gushika itariki mirongo ibiri n'umunani mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru i bujumbura mu gutanguza ibikorwa vy'iryo hayanishwa olivier suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana utwigoro tugaragaza ko yitaho ico gisata twashaka gushimira cane leta y'uburundi cane cane banki ya repubulika y'igihugu iyo yashoboye gushyiraho igisata gishobora gutanga amakido badasabye inyungu z'umurengera yo gushoboye guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyo n'ibisata by'ubutunzi ni ukugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka ejo tuzaba dufite umuyagankuba mwinshi gusumba turabye amaproje y'umuyagankuba ariko arubakwa ndetse hari ingomero dushika zitanu tuzi ko zirubakwa zishobora gutanga umuyagankuba mwinshi abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cyane cyane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo icyo bita exoneration mu gifaransa kugira ngo bateze imbere igihugu ibintu two turahingura bishobora kuronka akanovera eh, kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu y'akarere k'ibihugu vya EAC co kimwe no mu karere ka afurika cyane cyane yuko ari isoko rusangi ku bibazo vyerekeye eh, amafaranga y'agaciro kiracariho mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheva gitora inyishu ibyo amakoperative akora bimwe twita matiye premiere ari ibyo dukenera mu guhingura tukajya dukoremo ibyo twita repudifini kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kuwiza umwimbu bituma ugwaruka rutari ruke rushobora kuronka akazi natwe umwimbu wiyongereye tukabana dutanga akazi twongereza akazi mu mahingiro dusanzwe du- dufise aha abagwanya ibiturire babona ko icyo gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimo igipfungu n'ibiturire byinshi gabriel fiyeri atwara ishami oricom rirwanya ibiturire yabwiye ijwi ry'amerika ko abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza bije ya leta eh, bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho eh, bw'imiliyaridi cumi n'umunani mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi eh, ijana n'amajana abiri eh, ku mwaka ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma aribyo biri imbere cyane mugabo bo bavuga yuko batanze akazi barabye mu mpapuro mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero eh, rw'abashomeri mwa kino gihugu cyacu ruri hagati ya mirongo itandatu na gatanu na mirongo itandatu n'umunani ku ijana ibitarigera bibaho kuva uburundi bwitwa uburundi mwa kino gihugu cyacu abafise amahinguriro mu burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kurwanya ibiturire irihanishwa ririko rirategurwa rizoba rigira kane mu myaka ine ikurikirana Pierre Claver n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'amakuru y'imikino na siporo mu burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ejo kwa mungu niho ryasozera indwi ya mbere imigwi ibiri ivuye mu cicaro ca kabiri umwe niwo waronse intsinzi uwundi uratsindwa mu bigeme naho urukino rwa nyuma ruri mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru muri ico gisata rwatahukanywe na pvp buyenzi ibi vyose twabiteguriwe na mugenzi wacu desire hatungimana mu ntara ya makamba niho habereye urwo rukino rwa nyuma rwahuje pvp buyenzi na fofira urukino rwari mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru mu gisata c'abigeme urwo rukino rero rwari rwatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rwatahukanywe na pvp buyenzi itsinze fofira y'ingozi ku bitsindo bine kuri bibiri uwo mugwi wa pvp buyenzi ukaba ari ugiye kuzoserukira uburundi mu nkino za afurika zihuza imigwi yabaye iya mbere iwabo jumayine niyo nkuru amenyereza uwo mugwi amenyesha ko izo nkino bahoramwo ari imimenyerezo myiza izobafasha muri izo nkino za afurika icya mbere turanezerewe turanezerewe kubona twagitwaye ama ubuhinga twakoresheje ni antrenema tugira iminsi yose ego nicyo cya mbere dushyira imbere kugira ngo dutware igikombe bene iki inye a- ari cya mbere dutanguye gukinira muri uyu mwaka uwo mugwi rero waciye uhabwa igikombe n'amafaranga imiliyoni n'ibihumbi majana atanu mu mafaranga y'amarundi mu mupira w'amaguru naho mu gisata c'abagabo kari akanyamuneza ku bakunzi b'umupira w'amaguru kubona ihiganwa risubira gutangura umugwi wa flambo du centre wo mu ntara ya ruyigi uvuye mu cicaro ca kabiri waratsinze urukino rwayo rwa mbere umugwi wa burundi sport dynamique igitsindo kimwe ku busa ivyahimbaye cane abakunzi b'uwo mugwi wo mu ntara ya ruyigi kuba twatahukanye amanota atatu ni ikintu gikomeye cyane kandi tuyitahukanye mu ntara yacu ya ruyigi hejuru bamaze kubona ikipe iwabo ukuntu twayiteguye irabaye siporo y'amamaca asigaye hatugeni tuvuga ko tugiye kwijajara ngo twatsinze aka kamaci ngo turahejeje hasigaye maci mirongo ibiri n'icyenda imbere yacu tugiye kuraba ukuntu twoyinyanyura amakosa si twabonye kugira ngo turonge indi ntsinzi muri maci ikurikira ingozi umugwi wa rekoroko wowo wo mu ntara ya rumonge nawe nyene uvuye mu cicaro ca kabiri ntiworohewe imbere ya egre noir kuko watsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe ariko umumenyereza wayo akaba amenyesha ko bitabaca inkokora namba ubwa mbere nibaza ko ari kubura amahirwe twabuze amahirwe kandi urukino twagerageje ukuntu natwe tuza turiyadapta mugabo ndibaza ko kubura amahirwe no kutaramenyerana na cyane cyane kuri iyi tera sentetike turibaza ko ejo cyangwa hejuru bizokunda ko tosaba tera sentetike bakamenyerana bakahamenyera hanyuma ejo cyangwa hejuru tukagerageza natwe kurondera amanota atatu mu zindi nkino zabaye imigwi isanzwe ifise izina mu burundi yavyifashemwo neza umugwi wa flambeau du centre watsinze top junior ibitsindo bitatu ku busa olympic star itsinda kayanza united igitsindo kimwe ku busa bumamuru izoserukira uburundi mu nkino za afurika zihuza abatwaye ibikombe iwabo yatsinze bujumbura city ibitsindo bitatu kuri bibiri atletico new oil itsinda royal igitsindo kimwe ku busa nayo mu rukino rwari rukomeye cyane rwo kuri uno w'imana igitega musungati ikaba yatandukanye na vitaro zinganya ubusa ku bundi urukino rwari guhuza mesaje ngozi na rukinzo rukaba rwigijwe inyuma kubera abakinnyi ba mesaje ariyo bari bakiva mu nkino za kagame cup aho batashe mu nkino zitatu batsinze rumwe banganya rimwe batsindwa rimwe desire imana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana ariko ucukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda watubwira agezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u rwanda mu mukino w'intoki wa voleboro amakipe y'igihugu y'u rwanda mu bagabo no mu bagore yatangiye imyitozo yo kwitegura amarushanwa yo guhatanira igikombe cya afurika azabera mu rwanda mu kwezi gutaha kwa cyenda umutoza mushya w'aya makipe y'u rwanda umunyabrezil paulo de tarso yamaze gutangira akazi kapiteni w'ikipe y'abagabo christophe mukunzi avuga ko uyu mutoza azabafasha byinshi cyane cyane ko atari mushyashya mu rwanda ni umutoza mwiza cyane kuko nyuma y'imyaka icumi ahuye natwe n'ikipe yari y'abatoya icyo gihe uyu munsi tukaba tukirimo tukibasha gukina so ni kubera ko yaduhaye ibyinshi kuri we afite bivuze yuko ni umutoza mwiza kuba noneho agarutse mu gihugu hari abakinnyi yasize akoze nabyita gukora cyangwa kurema akawongera akabasanga so n'ibyishimo kuri twebwe ko hari n'abandi azongera agafasha bari munsi yacu akagira amajenerasiyo azamura amakipe makumyabiri niyo yamaze kwemeza ko azitabira igikombe cya afurika cy'ibihugu muri voleboro mu cyiciro cy'abagabo naho mu bagore hakazaseruka amakipe cumi n'atandatu tunyarukiye mu mikino yo kugorora ingingo muri iki gihe abantu bari bamaze muri gahunda ya guma mu rugo umutoza nelson mukasa yatangije gahunda yo gukorera siporo imuhira hifashishijwe ikoranabuhanga uyu mwarimu wa siporo wabigize umwuga aradusobanurira uko iyo gahunda iteye ni porogaramu natangije yitwa online live sports aerobics exercise hano mu rwanda muri ibi bihe habayeho guma mu rugo ikintu nakora muri ibi bihe bya guma mu rugo gishobora gufasha umunyarwanda ku buryo igihe ari mu rugo n'umuryango noneho n'abana bose be byamufasha nayo organizingaga kuri zoom noneho nka abantu linki pasiwadi abantu bakikonegita so natekereje ku mugoroba ko ariyo masaha meza abantu bashoje akazi guhera saa kumi n'imwe nibwo natangiraga saa kumi n'ebyiri isaha imwe gusa tukaba dufitemo iminota mirongo ine n'itanu ya aerobics iminota yindi isigaye tukayisoza tugakoramo abdomino tugakoramo na stretch mu mupira w'amaguru kuwa gatanu w'icyumweru gishize habaye tombora igaragaza uko amakipe azahura mu mikino y'ibanze yo guhatanira ibikombe bya afurika ku makleb mu cyiciro cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya apr fc ihagarariye u rwanda izahura na mogadishu city club yo muri somaliya umukino wa mbere uzabera muri somaliya ku itariki ya cumi y'ukwezi gutaha ikipe izakuramo indi hagati ya apr fc na mogadishu city club izahita ihura na etoile du sahel yo muri tunisiya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya as kigali yo mu rwanda rwanda yatomboye olympique de misiri yo mu birwa bya comore ikipe izashobora gukomeza hagati y'amakipe yombi izahura na darling club motema pembe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mupira w'amaguru kandi ikipe y'igihugu amavubi kuwa gatanu y'icyumweru gishize yatangiye umwiherero wo kwitegura gutangira urugamba rwo gushakisha amatike yo kuzajya mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri katari umwaka utaha ku rutonde rw'abakinnyi mirongo itatu n'icyenda umutoza vincent amashami yahamagaye hariho n'umunyezamu olivier kwizera igiteye akayobera ni uko uyu musore yari aherutse gutangaza atangaza ko asezeye burundu umupira w'amaguru amavubi y'u rwanda aherereye mu itsinda rya gatanu hamwe na harambe stars ya kenya kagoma za mari ndetse n'imisambi ya uganda ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa cyenda u rwanda ruzahura na mari mu mukino uzabera mu mujyi wa agadiri muri maroke umukino ukurikiraho uzahuza u rwanda na kenya kuri stade nyamirambo yari claude munyandinda i kigali
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ari no ngaha duce dusozerera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na jewe diana nininahazwe yakoze diodone cubahiro yashize amajwi yacu hamwe twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turaza kongera mu yandi makuru tugiye kubandanya tubatororokaniriza